iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mwaramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikoro radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusamiranira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu ni uko badushakira ubufasha niba akadushakira uburyo twabona isakara kugira akadusanira kuko nta bundi buryo twe nta bushobozi dufite ntacyo kwifasha no kurya byari hamana mfasha none dore ibindi bibazo bitubayeho twahinze ibishyimbo tuvunitse n'iyanzara irakomeje tubihashye none byarangiye imvura urubura rwabicucumye none n'inzu ya- twararagamo yasambutse ubu nta hantu turi
Abo ni bamwe mu banyagihugu mu Rwanda bahuye n'ikiza cy'umuyaga uvanze n'imvura kuri uyu wa kabiri. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimo raporo iheruka gusohorwa n'umuryango w'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontiere ku bategetsi babangamira uwo mwuga ni mu kanya. Ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero.
Urakoze Aloise mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika makuru avugwa hirya no hino mwamenya ko Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU yafashe ingingo kuri wa kabiri yo kwirukana umusirikare ayobora ingabo za ONU muri Sudani y'umanuko MINUS General Mogoa Kimani Ondieki aturuka mu gihugu ca Kenya abakurikiranira hafi ibibera muri Sudani y'umanuko bamenyesha ko hari hageze hari haheze igihe kitari gito barindira iyo ngingo Ondieki aregwa mu cegeranyo ca ONU casohotse ku munsi wa kabiri w'indwi iheze ko inteko arongoye ataco zakoze mu gukingira abanyagihugu hamwe n'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza Ondieki yari yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU mu kwezi kwa gatanu acatangura amabanga yiwe hagati mu kwezi kwa gatandatu Jacob Cole umuhinga mu vya politike amenyesha ko MINUS atabushobozi yari ifise bwo kurangura amabanga yayo akavuga ko hakenewe gusubirwamwo amategeko ayigenga ajanye n'ibikorwa vyo gukingira abanyagihugu abanyagihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika batanguye gutora imbere y'itariki y'amatora y'umu- y'umukuru w'igihugu atekanya kubera ko itariki y'umunani y'ukwezi kwa cumi na rimwe babandanya kwiyongera ikigo kijejwe kumenyekanisha amakuru ku bijyanye n'abatora kare kimenyesha ko abashika ku miliyoni mirongo ibiri n'icenda bamaze gutora imbere y'indwi imwe isigaye ngo amatora abe Nubwo biruko iki ico kigo kimenyesha ko abirawure b'abanyamerika bataboneka muri abo bazindutse gutora nk'uko vyibonekeje mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ivyo bikaba bidahumuriza abanywanyi b'abademokrate n'umukandida wabo Hillary Clinton mu gihe yari yizeye ku mpunga y'uwo mugwi w'abanyagihugu basa n'abari bamushigikiye ivyo vyatumye kandi Perezida Obama mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatatu atangaza ko kugira umurage wiwe ukingigwe ari abira- abirabure b'abanyamerika boja gutora uwo basangiye ivyiyumviro naye mukandida Trump w'abarepublikani abandanya gushira inguvu ziwe muri kuri leta ya Floride isanzwe izwi ko itanga amajwi menshi mwomenya ko muri iyo leta hari ibice birenga mirongo ine na bine ku ijana vy'abazindutse gutora uyu mwaka kurusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ikigo kijejwe kumenyekanisha amakuru ku bijaja- ku bijanye n'abatora kare kivuga ko amaleta ku maleta cumi n'imwe akomeye leta ya new hampshire na pennsylvania arizo zonyene zitagaragaramwo abariko baratora imbere y'uko itariki ishika Ishirahamwe ryitaho umutekano w'abamenyeshamakuru muri Afghanistan rimenyesha ko abamenyeshamakuru bashika kuri cumi n'umwe bishwe abandi amajana bagahunga intambara mu kiringo c'amezi cumi ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu rivuga kandi ko ari umwaka waranzwe n'ubwicanyi butari bwabeho mu myaka cumi n'itandatu iheze abamenyeshamakuru bashika kuri mirongo itandatu nibo bamaze kwicwa ubutegetsi bukaba ataco ubwigeze bukora ku bijyanye n'amatohoza pernil cardel umu akorera onu muri afghanistan amenyesha ko intambara atari zo zonyene zahitanye abo bamenyesha amakuru avuga ko bamwe bishwe bahohotewe kubera umwuga wabo nko mu gihe baba batanze amakuru ajyanye n'inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu cardel avuga ko ashima ko leta ya afghanistan yiyemeje kugwanya ukudahana ubwicanyi bukorerwa abamenyesha amakuru yamara avuga ko ico gikorwa gishinga imizi mu gihe hari amategeko agishigikira mu gihe abagwanyi ba leta ya kisilamu babandanya gukora ibitero by'uruta by'urutavanako ku banyagihugu bari mu karere k'ubuseruko bwa Afghanistan abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi babandanya guhunga ako karere Malange umwe mu banyagihugu bahunze bava muri ako karere amenyesha ko ubuzima bari babayemwo muri ako karere bugoye cyane Malange avuga ko abanywanyi ba leta ya kisilamu bishe abantu batari bake abandi bakabagira imbohe bakibiba abanyagihugu bagatwara n'ibitungwa Atullah Kogia Kogiani umuvugizi wa leta muri ako karere yabwijwe rya Amerika ko iriko irakorana n'amashirahamwe y'abagira neza hamwe na ONU kugira bashobore gufasha iyo miryango yahunze mu bijanye n'ifungurwa hamwe no kubaronsa ivyo bifuka Departema ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye itangazo kuri wa gatatu aho yiyamiriza yivuye inyuma uruhusha rwatanzwe na leta ya Israeli rwo kubaka ku butaka bwa Yerusalemu y'ubuseruko amazu ashika ku ijana na mirongo umunani n'imwe John Kirby umuvugizi wa Departema ya Amerika yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyo ari biza gusubiza inyuma imishikirano y'amahoro hagati ya Israeli na Palestina Brechi Sprang umuvugizi wa Yerusalemu avuga ko umugambi wo kubaka muri ako karere ka Gilo wemejwe inshuro ya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ko ibyemejwe kuri uyu wa gatatu ari ugushyira mu ngiro ibigize uwo mugambi tubibutse ko israeli yigaruye akarere ka cisjordania mu ntambara yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu n'indwi inyuma yaho inyuma yaho ishyira ako karere kuri yerusalemu imbere y'uko yemeza ko ifise uburenganzira bwo kuhubaka kugira icungera umutekano waho ni mu gihe palestina itegekanya kugira icyo gisagara cya yerusalemu umugwa mukuru wayo mu myaka iri imbere ibihugu bitari bike bikaba bikaba bifata ko kubaka muri ako karere bitarekuwe n'amategeko abanyagihugu ibihumbi by'abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe na leta muri Pakistina bagize imyigaragambyo ku mugwa mukuru w'icyo gihugu kuri uyu wa gatatu
ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete radiyo yacu voa akadomo kome kuri facebook muturonka mukoresheje voa radiyo yacu amakuru ku karere umuryango wamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontiere washize ahagaragara urutonde rw'abategetsi babangamira umwuga wo kumenyesha amakuru bimwe mu biri muri iyo raporo tubishikirizwa na mugenzi wacu Edir Rwema abakuru b'ibihugu by'u rwanda uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bongeye kugaragara ku rutonde rw'abayobozi bakandamiza bahonyora bakanahutaza uburenganzira bw'itangazamakuru mu bihugu byabo urwo rutonde rwasohowe n'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka reporter sans frontiere rugaragaraho kandi abandi bayobozi bagera kuri mirongo itatu na batanu uyu muryango ufite icyicaro cyawo gikuru mu gihugu cy'ubufaransa urwo rutonde rusohowe mu gihe isi yizihiza umunsi wahariwe kurwanya umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru Reporters sans frontières uvuga ko perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yagaragaye bwa mbere kuri urwo rutonde umwaka ushize uwo muryango uvuga ko kuva umwaka ushize amaze gutuma ibitangazamakuru byinshi bifungwa anatuma abanyamakuru barenga ijana bahunga igihugu kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize mu kugera kuri iyo ntego yo gukandamiza itangazamakuru uwo muryango uvuga ko leta y'u Burundi ikoresha ibiro bishinzwe iperereza n'abayobozi bandi guharabika no gusebya ibitangazamakuru uburundi buri ku mwanya w'ijana mirongo itanu na gatandatu ku bihugu ijana mirongo inani ku rutonde rw'uko uburenganzira bw'itangazamakuru bwubahirizwa ku isi ku ruhande rw'u rwanda perezida paul kagame akomeje kugaragara ku rutonde rw'abayobozi bakandamiza itangazamakuru kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri uwo muryango wita ku bwisanzure bw'itangazamakuru uvuga ko abanyamakuru bibasirwa ari abatangaza amakuru anenga leta u rwanda ruri ku mwanya w'ijana mirongo itandatu n'umwe ku bihugu ijana mirongo inani ku rutonde rw'uko uburenganzira bw'itangazamakuru bwubahirizwa ku isi abandi bategetsi bakomeje kuza ku isonga ryo gukandamiza abanyamakuru barimo recep tayyip erdogan perezida wa turukiya umwami salman wa arabiya sawuditi ndetse n'abagize ubuyobozi b'umutwe wa leta ya kiyisilamu
ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bwaratunganije inama yo kwiga ingene inzara yotuzwa burundu mu kirundo no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ikibazo cagarutse cane nico gufasha imiryango yugarijwe n'inzara no kugarukana mu ngo imiryango yataye izabo ibindi kuri iyi nkuru tubishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze iyo nama yatunganijwe n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo bufatikanije n'intara ya kirundo icihutirwa mu byo bumvikanye ko ni ugukura mu nzira ikibazo c'inzara kivugwa uno munsi jean claude mbarushimana ni umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo cya mbere ni uko eh, kuva uno munsi tugiye kuraba neza ibitigiri by'abantu bagiye gupagasa kugira tubimenye neza hanyuma tumenye n'aho bagiye kugira ngo bishobotse tubatera akamo bagaruke bagaruke kubera iki kuko imvura yatasuye Eh, ni byiza rero ko bagaruka mu matongo yabo barime abarimyi basigaye mu matongo yabo mugabo baba bari gusumba abandi twumvikanye neza yuko tugiye kwegeranya uburyo duhimirize imvukira izo ngaha mu kirundo zegeranye uburyo duhimirize tudodore n'ahandi ku babishoboye kugira ngo badufashe kandi guverinoma y'u Burundi eh, iriko irabikora ikizokurikira ni ukumenyereza abanyagihugu guhangana n'uruzuba jean claude mbarushimana aratubwira ico bategekanya gukora gufashwa ni kimwe mugabo icyo twumvikanye gikomeye kindi cyotuma duhangana cyane n'uruzuba duhangana cyane n'inzara ni uko tugiye guhimiriza umwenegihugu wese afise umurima atere ibiterwa mbumbarugo na cyane cyane ibijumbu na cyane cyane imyumbati hamwe n'ibitoke hambava aho bace barima n'imboga kugira ngo dushobore kubasahiriza mu bari batumiwe harimo umuhinga mu byo gutunganya imyonga gakukwe bonaventure asanzwe ari umuhuzabikorwa mu mugambi wo kurwanya inzara payirbe abandi bita umugambi wa bugesera avuga ko bishoboka ko inzara ituzwa mu kirundo agahagarara cyane ku ikoreshwa neza ry'amazi ego cyane intara ya kirundo ni intara itari nto kandi n'intara ifise ibiyaga birenza amahegitare cumi n'atandatu ni intara kandi ifise imyonga myinshi cyane uravye n'ahasigaye handi mu gihugu kuko irenza ibice cumi na bibiri ku ijana by'igihugu cose ivyo rero vyose bikoreshejwe neza n'abenegihugu bagashobora kwijukira gukoresha ayo mazi neza ntaco buza yuko inzara iri mu kirundo yohera inzara iriko iratuma abantu bata izabo kandi hari amashirahamwe yatunganije imyonga kijambere none habuze iki inyishu ni ya bonaventure gakukwe Eh, dufise amahegitare cumi n'ata ibihumbi cumi na bitanu vy'imyonga ariko ahamaze gutunganywa ntiharenga igihumbi n'amajana atanu y'imyonga kandi naho hose hatunganijwe usanga hadakorerwa neza nk'uko vyategerezwa ivyo rero bikerekana neza yuko uh, ivyo tumaze gukora n'ivyo abandi bakoze bidakwiye ku rugero eh, inzara ituza guhera mu kirundo ariko ntivyabandanya nta nkeko bishobora guhera burundu uburongozi bw'intara ya kirundo nabwo bufise umugambi wo gushiraho ikigega co gushigikirana treveri mutabazi ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe ivy'ubutunzi tubavuga yuko twifuza yuko hobaho ku rwego rw'intara ikigega kijyanye n'uburyo bw'amafaranga tukakuguruza nko muri banki ku buryo imvukira n'abajyaneza n'abagenzi b'intara yacu ya kirundo boza baraterera ko bagashyira ku buryo bw'amafaranga amafaranga ashobora gufasha gusahiriza mu gihe habaye ubuzuba abanyagihugu bakagira ubukene bw'ifungurwa cyane bw'imbuto iruhande y'ico kigega c'intara mu buryo bw'amafaranga umuhanuzi wa buramatari avuga ko bategekanya gushiraho n'ibigega vy'intega bizoza mu buryo bw'imfungurwa tubategekanya no gushyiraho ibigega ku rwego rw'amakomine kugira ngo ikomine yose mu gihe habaye iyimbura haboneke imfungurwa zibikwa zegeranijwe n'intwaro hamwe n'imvukira n'aba- n'abagiraneza n'abasanzwe badufasha hame hariho imfungurwa mu gihe hadutse uruzuba canke inzara itewe n'ikindi n'ibindi biza bishobora kwaduka dushobore guhangana navyo mu gihe iyo nama yari ikoranye intumwa za pamu ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'imfungurwa ku isi hamwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga impanuka no gutabara abahuye n'ibiza bari bashitse mu kirundo icabazanye ni ukuraba ivyankenerwa ku bahuye n'uruzuba bakeneye gufashwa mu ntara ya kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tuve mu burundi tuje mu rwanda aho u rwanda rwongeye kubangamirwa n'ibiza mu bice bitandukanye by'igihugu urubura ruvanze n'umuyaga rwaguye ku mugoroba kuri uyu wa kabiri ryasambuye amazu atari make mu bice bitandukanye ijwi rya amerika ryaragendeye umurenge wa musha mu karere ka rwamagana haharurwa amazu ashika ijana na mirongo itanu yasenyuwe ku buryo imiryango myinshi ubu iri hanze ibindi kuri iyi nkuru tubishikirizwa n'umumeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda eric bagira ubusa urubura n'imiyaga byibasiye ibice bitandukanye by'igihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kumwe bigaragara nta shiti ko hari ibitari bike byangabaje mu murenge wa mushi rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda nta kagari na kamwe bitagizeho ingaruka mu mudugudu wa binunga mu kagari ka kagarama ijwi rya amerika ihagera yasanze amazu yahindutse amatongo ibisenge byinshi byagurutse imyaka nayo yangiritse mu gace katari mu manegeka abaturage babuze ayo bacira n'ayo bamira bari mu gahinda n'amarira nta kintu na kimwe nkingiyeho dore umwana wanjye nguyu twaho turaye twese turacumbitse pe witeka niwe murengezi tukatabaza leta y'u rwanda ikagira icyo itumarira pe witeka niwe murengezi ni ukuturengera rwose nk'amwe b'abayobozi muzagira icyo mutumarira rwose muri uyu mudugudu wa binunga biragoye kurenga umutari utabonye inzu yasakambutse cyangwa se amababi y'ibishyimbo wagiraga ngo bamennyeho amarike uyu nawe mu itongo arabwira ijwi rya amerika ibyamubayeho imvura yarahoreye iragwa ira- turi mu nzu n'ubundi twararuhukaga ubwo nuko umwana yari anaryamye ahangaha gutya nanjye nibereye mu cyumba in- nuko imvura irahorera iragwa cyane imaze kugwa ndaza nirukanka ntisanga umwana ikinonko kimuguye mu ntuza mu mutwe kimuguye mu mutwe rero ndatabaza cyane n'ahandi hose numva induru ziravuze tujya kwirukanka nuko iyo mabati aragenda dore yaguye turiya ku ruzi mu myaka yangiritse mu mirima twavuga ni nk'ibishyimbo intoki n'ibigori ndetse n'imyumbati iby'uru rubura n'imiyaga byangije byinshi musha byageranywa nko gusubira gutoneka ibikomere bitarakira iba batuye musha barabishingira ku gihe kitari gito bari bamaze bibasiwe n'uruzuba rwateye bamwe gusuhuka inzara yarateye none n'udushyimbo bari bahinze uruvura bwaje bwabucocaguye mbese nta mahoro mbega dufite turaba gutabarwa n'ubuyobozi abantu bose barashize nta mazu yarasenyutse nta muntu ufite ububasha bwo kubaka abantu barasuhutse mbese abantu bose bashize mu ngo n'abana ntibiga nyuma y'ibi ngibi bikera kwiyambaza ingufu za leta twebwe nta ngufu dufite urabona turakenye muri rusange izuba ryavuye igihe kirekire nta myaka tugira dufite inzara dufite dufite n'izuba ariyo ryateye n'iyo nzara none rero n'ikibazo kivutse icyo ari cyo cyose barasaba ubufasha mu by'ukuri ikintu badufasha cya mbere cy'ibanze ngi- ni uko badushakira ubufasha niba bakadushakira uburyo twabona isakara kugira akadusanira kuko nta bundi buryo twe nta bushobozi dufite ntacyo kwifasha no kurya byarihamana mfasha none dore ibindi bibazo bitubayeho twahinze ibishyimbo tuvunitse n'iyanzara irakomeje tubihashye none byarangiye imvura urubura rwabicucumye none n'inzu ya- twararagamo yasambutse ubu nta hantu turi
ku ikubitiro minisiteri yita ku biza mu rwanda urubura rukimara kugwa kuri uyu wa kabiri yabaruraga amazu asaga ijana na mirongo itatu mu gihugu hose yasenyutse na hegitari z'imyaka zisaga mirongo itanu zangiritse kuri uyu wa gatatu ubuyobozi bw'akarere ka rwamagana bwabwiye ijwi rya amerika ko urubura n'imiyaga byasenye amazu asaga ijana na mirongo itanu mu murenge wa musha ibyumba bitandatu ku kigo cy'urwunge rw'amashuri ya duha ndetse n'inzu y'uburyamo cyangwa se dore utwari ku ishuri apaje musha bwana jerome mubera ushinzwe gukurikirana ibiza mu karere ka rwamagana yavuze ko nyuma y'amasaha makumyabiri n'ane ubufasha buraboneka ku basizwe iheruheru n'ibiza imfashanyo ni isakaro hari n'ibikoresho byo mu rugo byagiye byangirika nabyo turabibagezaho nk'ibiringiti n'amasafuriya yo kubafasha kugira ngo basubire baje mu buzima busanzwe ubwo ibyo birakorwa ryari ubutabazi bwihuse icya mbere ni ugukora asesimenti tukamenya ibyangiritse ibyo ari byo ubwo isigaye mu masaha makumyabiri n'ane birashoboka ko tuzaba twabonye isakaro kuko abandi bose badufasha nabo barabizi ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe meteo rwanda bwabwiye ijwi rya amerika ko abaturage batagombye kubifata nk'ibidasanzwe burizeza ko muri rusange nta ngaruka z'amapfa zizagaragara mu rwanda muri uyu mwaka bwana matiye mugunga ni impuguke mu kigo cy'igihugu cy'iteganyagihe ni imvura isanzwe igwa mu bihe byiza nk'ukuntu twabivuze ikagenda mu cyumweru cya gatatu ka- kazagabanuka ko atari cyane kagenda kagwa buhoro buhoro ariko bya bindi bavuga ngo amapfa ntayo tuzagira muri iki gihe Ku- imibare ya minisiteri ita ku biza mu rwanda igaragaza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kugera mu kwezi kwa cyenda gusa abantu basaga ijana na mirongo itandatu bishwe n'ibiza n'abandi bari hejuru y'ijana na mirongo itatu byarabakomerekeje kugeza mu kwezi kwa cyenda gusa kandi habaruwe amazu asaga ibihumbi bine yasenyutse kubera ibiza ndetse n'imiryango ibarurirwa mu bihumbi hafi mirongo itandatu yibasiwe n'amapfa u rwanda ruvuga ko rwabitakarijemo miliyari zisaga makumyabiri na zirindwi z'amafaranga akabagira ubusa ijwi ry'amerika irwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara radiyo ijwi rya amerika ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cy'inkino dushikirizwa na mugenzi wacu edi rwema
amakuru y'imikino na siporo tuyahere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'ubwongereza aho umutoza jose Mourinho w'ikipe ya manchester united yahanwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru azira imyitwarire itari myiza ku kibuga Mourinho yategetswe kujya kwicara mu bafana nyuma yo kugaragaza ukutishimira ibyemezo by'umusifuzi mark Lattenberg mu mukino wahuje manchester united na burnley uwo mukino warangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryahanishije Mourinho ihazabu y'amafaranga y'ubwongereza ibihumbi umunani no kutagaragara ku ntebe y'umutoza mu mukino uzahuza manchester united na swansea uzaba ku cyumweru Mourinho yahanishijwe kandi ihazabu y'amafaranga ibihumbi mirongo itanu y'ubwongereza azira amagambo yavuze ku musifuzi anthony taylor tukivuga ku makuru ajyanye n'ikipe ya manchester united umukinnyi bastia shonstaiga yongeye guhamagazwa mu ikipe ya mbere nyuma y'igihe kinini cyari gishize uwo mudage asa nk'uwigijwe kure n'umutoza jose Mourinho shonstaiga w'imyaka mirongo itatu n'ibiri wanabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu y'ubudage yari amaze igihe akora imyitozo ya wenyine yaherukaga gukinira ikipe ya mbere ubwo manchester united yatozwaga n'umuholandi louis van gaal umutoza wa manchester united niwe watangaje ihamagarwa rya shwastaiga avuga ko bishoboka ko uyu mukinnyi ukina hagati ashobora kuzagaragara mu mikino vuba shwastaiga amaze gukina imikino mirongo itatu n'umwe kuva aho agereye muri manchester united mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu tugume mu bwongereza rutahizamu w'ikipe ya arsenal alexis sanchez araregwa ibyaha bishingiye ku misoro ubwo yakiniraga ikipe ya barcelone mu gihugu cya espanye abashinjacyaha muri espanye bavuze ko sanchez atigeze atanga imisoro ku mafaranga agera hafi kuri miliyoni y'amadolari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri na bibiri na cumi na gatatu biravugwa ko uyu mukinnyi w'umunyeshiri yakoresheje sosiyete yo mu gihugu cya malta guhishira amafaranga yinjiza aturuka mu kwamamaza itangazo ryasohowe n'abahagarariye umukinnyi sanchez rivuga ko uwo mukinnyi yagiye ariha imisoro mu bihugu byose yagiye akinamo sanchez yatangiye gukinira ikipe ya arsenal yo mu bwongereza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane
imwumvirizanira ijwi rya amerika i washington dc ubu naho nimwumviriza ijambo ry'intangamara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'ubumwe za amerika ku bibazo binyuranye bihanze isi
icuruzwa ry'agateka kazira muntu hamwe n'amabi akorerwa ikiremwa muntu mu gisara ca Aleppo na gahomera bunwa sekretari wa departement ya leta y'Amerika John Kerry avuga ko ubwicanyi wera mu gihugu ca Syria buruta ubwicanyi bwakozwe mu ngwano yo kw'isi yose igira kabiri umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yavuze ko igisara ca Aleppo kimeze nk'amacuniro icegera c'uwuserukira leta zunze ubumwe za amerika mu biro vy'ishirahamwe mpuzamakungu i geneve theodore allegra yavuze ko ubwicanyi buhera mu gisara ca aleppo aragahomerabunwa abanyagihugu bo muri ico gisagara ibihumbi n'ibihumbi bakomeretse ntibafise aho bashobora kuja kwivuza abanyagihugu barishwe n'inzara kandi banywa amazi mabi abaganga bakeyi bagize umwete wo gusigara batabara muri ico gisagara bakora mu buryo bushobora kugiramira ubuzima bwabo ibitero by'indege z'igihugu cy'uburusiya hamwe n'iza leta ya siriya nizo zasambuye ico gisagara hamwe n'abanyagihugu baho leta z'ubumwe za amerika zirasubiye gutera akamo gasaba guhagarika icyozwa ry'agateka kazina muntu hamwe n'ayandi mabi yose akorerwa muri ico gisagara leta z'ubumwe za amerika zirateye akamo kandi gasaba ko abantu bose bafise uruhara muri ubwo bwicanyi ababandanya gutyoza agateka kazina muntu cyane cyane leta ya sade igeramiye abanyagihugu bayo ikubitwa intahe mu gahanga
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta z'ubumwe za amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu ariko imbere yaho rozine munezero abanze atubwire incamake y'amakuru yadushikirije rozine
muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU yafashe ingingo kuri wa kabiri yo kwirukana umusirikare ayobora ingabo za ONU muri Sudani y'ubumanuko MINUS General Mogoa Kimani Ondieki aturuka mu gihugu ca Kenya abakurikiranira hafi ibibera muri Sudani y'umanuko bamenyesha ko hari haheze igihe barindira iyo ngingo Ondieki aregwa mu cegeranyo ca ONU casohotse ku munsi wa kabiri w'indwi heze ko inteko arongoye ataco zakoze mu gukingira abanyagihugu hamwe n'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza abanyagihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika batanguwe gutora imbere y'itariki y'amatora uyu mukuru w'igihugu ategekanya kubera ko itariki y'umunani y'ukwezi kwa cumi y'uku kwezi kwa cumi na rimwe babandanya kwiyongera ikigo kijejwe kumenyekanisha amakuru ku bijyanye n'abatora kare kimenyesha ko abashika ku miliyoni mirongo ibiri n'icyenda bamaze gutora imbere y'indwi imwe gusa isigaye ngo amatora abe nubwo biruko icyo kigo kimenyesha ko abirabura b'abanyamerika bataboneka cyane muri abo bazinduka gutora nk'uko byibonekeje mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ishyirahamwe ryitaho umutekano w'abamenyeshamakuru muri afghanistan rimenyesha ko abamenyeshamakuru cumi n'umwe bishwe abandi bamajana bagahunga intambara mu kiringo cy'amezi cumi ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu rivuga ko ari umwaka waranzwe n'ubwicanyi butari bwabeho mu gihe abanywanyi ba leta ya kisilamu babandanya gukora ibitero by'urutavana ko ku banyagihugu bari mu karere k'ubuseruko bwa afghanistan abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi babandanya guhunga ako karere malang umwe mu banyagihugu bahunze bava muri ako karere amenyesha ko ubuzima bari babayemwo muri ako karere bugoye cyane malang avuga ko abagwanyi ba leta ya kisilamu bishe abantu batari bake abandi bakabagira imbohe bakiba abanyagihugu bagatwara n'ibitungwa departema ya leta zunze ubumwe za amerika yasohoye itangazo kuri wa gatatu aho yiyamiriza yivuye inyuma uruhusha rwatwanzwe na leta ya israeli rwo kubaka ku butaka bwa yerusalemu uy'ubuseruko amaze ashika kuri ijana na mirongo umunani n'imwe john kirby umuvugizi wa departema ya amerika yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyo ari bisubiza inyuma imishikirano y'amahoro hagati ya Israeli na Palestina Brechi Sprang umuvugizi wa Yerusalemu avuga ko uwo mugambi wo kubaka muri ako karere ka Gilo wemejwe inshuro ya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ko ivyemejwe kuri uyu wa gatatu ari ugushira mu ngiro ibigize uwo mugambi abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi by'abanywanyi b'umuganga utavuga rumwe na leta muri pakistani bahuriye ku mugwa mukuru wa pakistani aho bakoze imyiyerekano yo kwi yo guhayagiza
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza mwari kumwe na rezi bigira imana kuri mikoro amakuru nayo twashikirijwe na rozine munezero
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.